Uniradio is Wikiamerica. ijwi rya amerika ribandanya kuyashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri iki gitondo muri kumwe na fide niyongabo mu burundi komisiyo y'amatora yatangaje ko umugambwe uri ku butegetsi sended fdd watahukanye ibibanza mirongo itatu na bine senateri ku bibanza mirongo itatu na bitandatu bitegekanijwe muri sena y'igihugu inama nkenguzamateka nk'uko mwabibona izujamwo abakenguzamateka mirongo itatu n'icenda mirongo itandatu na batandatu batowe cumi na ba- n'umunani ni abahutu cumi n'umunani ni abatutsi hanyuma rero kuri ndetse abo batowe hagaca hongerako abakenguzamateka bongeweko b'abatwa batatu uwo ni pierre kave kazihise ayoboye komisiyo y'igihugu y'amatora mu burundi nda ejo ku munsi wa kane sentare nkuru ya nyarugenge yatanguye kuburanisha iyunguruzwa ku rubanza rwa kamil zuba yahoze ari umuyobozi w'ibohero rya mageragere naho muri repubulika ya demokarasi ya kongo abashigikiye bita kamel yahoze ari umuyobozi w'ibiro vya perezida felix chisekedi aho avuka mu gisagara ca bukavu babandanya gusaba ko arekugwa mu gihe iyunguruzwa ku rubanza rwiwe ririndiye kumvirizwa ku uyu wa gatanu yamara imbere ko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli tuyahere mu burundi umukozi wese wa leta mu burundi agiye kwerekana icyo ajejwe hamwe n'ibikorwa ategerezwa kurangura naho utazoshobora gushitsa ibyo yiyemeje canke asabwa azohindurirwa amabanga canke akazi ibi ni bimwe mu byavuye mu mwiherero w'abagize leta wari umaze iminsi itatu uhagarariwe na perezida evariste ndayishimiye ibindi kuri iyi nkuru eloge wiri kaneza uwo mwiherero niyo nama ya mbere bagize leta umukuru w'igihugu icegera ciwe n'umushikanganje wa mbere bakoze bari hamwe prosper ntarwamiye umuvugizi wa leta y'u burundi yavuze kuri uyu wa kane ku mugoroba irangiye ko yafashwe nk'intangamarara kugira ngo bamenyane bakorane bazinanye neza kandi umwe wese azi neza ico ajejwe bikaba vyasabwa yuko rero umushikiranganje umwe umwe wese mu vyo ajejwe yoraba ukuntu yoca yisuganya agakora yisunze iyo ntumbero nyamukuru ya leta ikindi naco kwari ukumva ko leta ari imwe isenyera ku mugozi umwe kandi itegerezwa gutunganiriza abenegihugu bose ubu rero icasabwe nuko umushikiranganji mu bimwega mu vyo ajejwe yoca yisuganya akaraba ibikorwa vyihuta vyoza imbere y'ibindi agategura kimwe bita mu gifaransa plan d'action kuntu vyokorwa n'ivyo gukorwa muri ivyo vyokorwa ahanini abashikiranganje bose hejuru y'imigambi yisangijwe n'ibisata bitandukanye bategerezwa ariko kwitwararika ibintu vyashizwe imbere kurusha ibindi harimwo kurwanya igiturire kudahana hamwe n'ikimenyane muri iki kiringo c'imyaka indwi iri imbere abakozi ba leta bahamagarirwa kuba bazi neza ico bajejwe akaba ari naco basuzumirwako mu guhabwa amanota ubundi mwihwezo w'abagize leta uzosubira gutunganywa mu mezi atatu ari imbere eroje urikaneza ijwi rya amerika wahoze ari perezida wa tanzania n'umuhuza w'abarundi william benjamin mkapa yaritavye imana i dar es salaam kuri uyu wa kane yari afise imyaka mirongo umunani n'umwe y'amavuko perezida john paul magufuri yatangaje urupfu rwa mkapa kuri televiziyo y'igihugu gato inyuma ya saa sita y'ijoro mu masaha y'i dar es salaam mkapa yabaye perezida agira gatatu wa tanzania yatwaye kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu gushitsa muri bibiri na gatanu icamwishe nticatangajwe ariko yashengeye ari mu bitaro ku murwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam abarwanyi batatu barishwe mu burengero bwa repubulika ya central africa mu ndwi iheze mu gutana mu mitwe kwabahuje n'inteko za oni zibungabunga amahoro muri ico gihugu umuvugizi w'umurwi wa minusma charles bambara yavuze ku munsi wa gatatu ko abasirikare bo mu nteko za onu bamuka mu rwanda aribo batanye mu mitwe n'umuhari w'abarwanyi wa trua r ku munsi wa gatatu igeze muri perefegitura ya nana mambere oni yavuze ko mu kwezi kw'indwi hagati umusirikare wo mu nteko za minusma yamuka mu rwanda yishwe mu gitero cakozwe n'uwo muhari ibisata vy'amashirahamwe mpuzamakungu onu bisaba abategetsi ba sudani y'umanuko kongera kugurura bidatevye amashuri mu gihugu cose kuko kugumiza abana mu mihana yabo byongereza amahirwe yo kwandura umugera wa korona mu rwandiko bashikirije hamwe ku munsi wa kabiri ikigega c'ishirahamwe mpuzamakungu onu cita ku bana unicef hamwe n'igisata ca onu kijejwe indero n'imico kama unesco bivuga ko ari ngombwa ko abana bakingirwa umuyobozi wa unesco tapraj pant avuga ko abana bagereranywa ni miliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri b'abanyesudani y'umanuko batakija ku ishure kandi uko amashuri aguma yugaye niko amahirwe y'abana gusubira kwiga agabanuka perezida Cyril Ramaphosa wa afurika y'epfo yavuze kuri wa kane ko amashuri muri afurika y'epfo azongera kugarwa ikiringo cy'ukwezi kuva kuri wa mbere mu ntumbero yo gukinga ikwirakwira ry'umugera wa korona iyongerekana ry'abanduye ryatumye haba amakenga ku barimu aho sendika yabo yasabye leta kwisubirako ku ngingo yo kugurura amashuri mu kwezi kwa gatandatu amashuri azosubira kugarwa kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi y'uku kwezi kw'indwi yongere asubire kuzokugururwa ku itariki ya mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa munani umuyobozi wa oms tedros adenom grebeyehusi yarabeshuje kuri wa kane ibyashyikirijwe n'umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo yamwagirije ko yaguzwe n'ubushinwa avuga ko ikibazo cy'umugera wa korona amerika yakigize icya politike tedros yavuze ko ibyavuzwe na pompeo ariko inyuma ataho gishingiye kandi ko atazosamazwa n'ibivugwa n'abantu
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi umugwi utegura amatora seni utangaza ko umugambwe sendede fdd ari wo watahukanye intsinzi mu matora y'abakenguzamateka yabaye kuwa mirongo ibiri uku kwezi kw'indwi roje wirikaneza araduha idonido kuri iyi nkuru ari nairobi muri kenya lisi y'abahutu ni mirongo ibiri na batandatu batoye polisi y'abatutsi ni mirongo umunani na batandatu duciye dushira hamwe n'amaliste ya cnl ku bahutu hatoye mirongo umunani n'umwe ku batutsi hatora mirongo ibiri n'umwe uri Pierre Claver Kazihise mukuru wa Seni hari ku muhingamo wo kuri uyu wa kane igihe atangaza ibyavuye mu matora y'abakenguza amateka uhereye ku ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ukurikiranije uko indome zibanziriza amazina y'intara zikurikirana habanje izitangura Bwana Kazihise yavuze ko ku ntonde z'abatutsi n'abahutu umugambi uri ku butegetsi wayatsinze ku bice birenga mirongo irindwi ku ijana rero turavye ku gihugu cose mbega imigambwe yaronse amajwi angana urutonde rw'abahutu rero turabona yuko umugambwe cndfdd waronse amajwi ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo itanu na rimwe akaba ayo majwi angana ibice mirongo irindwi na bitatu be n'uduce irindwi na dutanu kw'ijana hanyuma akaba umugambwe y'iprona waronse amajwi atandatu ni ukuvuga ni ubusa n'uduce cumi n'indwi kw'ijana sangwe padere waronse ubusa apedere ubusa amasenel amajwi amajana umunani mirongo itandatu bingana n'ibice mirongo ibiri na bine n'uduce mirongo umunani na dutandatu kw'ijana ku rutonde rw'abatutsi naho sendefded bayitoye n'amajwi ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo umunani n'atanu ni ukuvuga ibice mirongo irindwi na kimwe n'uduce mirongo umunani na tune ku ijana iprona itorwa n'amajwi ijana n'indwi ni ukuvuga ibice bitatu n'uduce ubusa n'icenda ku ijana sangwe padere ubusa n'uduce ubusa gatandatu ku ijana pedere amajwi ntiyaronse cnl ironka amajwi amajana umunani n'abiri ni ukuvuga ibice mirongo ibiri na atatu n'uduce cumi n'icenda kw'ijana kandi za antoine wigenga nta jwi yaronse inama nkenguzamateka itegerezwa kugirwa n'abakenguzamateka mirongo itatu n'icenda muri abo hiyongeramwo batatu b'abatwa bashirwamwo batitoje canke ngo bahiganwe haba mu bagabo n'abakenyezi aba batwa bongereje ibitigiri vy'abaserukiwe muri uru rwego mu batowe hariho abagabo mirongo ibiri n'umwe hakaba abakenyezi cumi na batanu mu bongeweko n'abagabo babiri n'umukenyezi umwe ni ukuvuga rero abagabo bacaba mirongo ibiri na batatu n'abakenyezi cumi na batandatu turabiye ku ijana ibice birimwo dusanga abagabo ari ibice mirongo itanu n'umunani n'uduce mirongo icyenda n'indwi abakenyezi bakaba ibice mirongo ine na kimwe n'uduce zero gatatu ku ijana ni ukuvuga rero murumva yuko bya bice mirongo itatu ku ijana birenga kandi ni byiza inama nkenguzamateka nk'uko mwari bayizujamwo abakenguzamateka mirongo itatu n'icenda mirongo itandatu na batandatu batowe cumi na ba- n'umunani na bahutu cumi n'umunani na batutsi hanyuma rero kuri ndetse abo batowe hagaca hongerako abakenguzamateka bongeweko b'abatwa batatu abashingamateka mirongo itatu na bane kuri mirongo itatu n'icenda baturuka mu mugambwe sendedefdd mu itangazo basohoye mu mugambwe senere uza ku isonga ryitavuganwa n'ubutegetsi wiyamirije abantu utadomye kuri urutoki bariko bitiranya indongozi zawo na bamwe mu bayoboke bawo n'abansi b'uburundi kubera yuko watanze ikirego muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro unegura ko aya matora yatunganijwe wagiriye ko usaba irekurwa ry'abanywanyi bawo harimwo abahora bashize imbere mu gucungera amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka yo kuwa mirongo ibiri ukwezi kwa gatanu mu mwaka hatibagiwe abandi bantu bose bafungiwe ivyumviro vyabo igihushanyo n'ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ryahinyanyuwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ryatse uburenganzira abahoze ari abakuru b'igihugu bwo gucika abasenateri ubuziraherezo batabanje kwitoza ivyo bisobanura ko pierre buyoya silvestre ntibantunganya na domitien ndayizeye batazosubira kuba abakenguza amateka eroge burikaneza ijwi rya amerika urakoze roje kuri iyo nkuru muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihe iyunguruzwa ku rubanza rwa vital kamere yahoze ari umuyobozi w'ibiro vya perezida felix chisekedi ririndiriye kumvirizwa kuri uyu wa gatanu abamushigikiye aho avuka mu gisagara ca bukavu babandanya gusaba ko arekugwa umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yadukwirikiraniye iyi nkuru Kamere libere! Kamere libere!
ako kamo ni ak'abarwanashyaka ba unc n'abandi mashyaka yaje kubatera ingabo mu bitugu mu rugendo rwo kwamagana icyo bita akarengane bavuga ko kakorewe bwana vitali kamere mu ndirimbo baragira bati fungura kamere fungura kamere imwe mu isoko z'ijwi rya amerika yatubwiye ko iyi myigaragambyo yakozwe mu mahoro yitabiriwe n'ababarirwa mu magana yanagaragayemo bamwe mu badepite baserukira unc haba ku rwego rw'igihugu kimwe no ku rw'intara Bamwe mu bigaragambya kandi bagaragaye bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, umwambaro usanzwe uranga abagororwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ikimenyetso cyo kwifatanya n'uwo muyobozi wabo ufunze. Bwana Vitali Kamere, umukuru w'iryo shyaka uheruka gukatirwa gufungwa imyaka makumyabiri nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo muri gahunda yiswe y'iminsi ijana ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi, ategerejwe mu rukiko kuri uyu wa gatanu, aho azaba aburana ubujurire kuri icyo gihano yakatiwe. nyamara abamushyigikiye bitabiriye imyigaragambyo yo kuri uyu wa kane bo baravuga ko urwo rubanza rutakabaye rwaranabayeho kuko nta cyaha yakoze Nous avons soutenu notre leader national Vital Kamere puisqu'on ne pouvait pas lâcher Vital twaje gushyigikira umuyobozi wacu vitali kamere ntabwo twagombaga kumutererana kuko twakurikiranye urubanza turabizi ko arengana nta bihamya bigaragara batanze bimuhamya icyaha niyo mpamvu rero kuba dosiye igeze mu bujurire twaje gusaba ko kuri iyi nshuro ubutabera bukora akazi kabwo mu buryo bufututse nta kubogama Avec l'impartialité, il faut les liens à soutenir euh, Kamere.
iyi mbaga yose yaje gushyigikira kamere uko umutubona tuzakomeza gusaba ko arekurwa nta yandi mananiza kuko bamufunze nta mpamvu n'imwe niba arekura umuyobozi wacu Naturel wetu.
Bamwe muri abo kandi baragaragaza kwikoma umucamanza wa mbere bamushinja kuvangura abatangabuhamya abashinjura guregwa ntabaha agaciro.
Wakati tribunale ilisambisha watu ilisikilisha batemwe bafasi mingi mwibazwa urukiko rwumvise abatangabuhamya bavuye mu bice byinshi by'igihugu nyamara mu icirwa ry'urubanza umucamanza avuga ko adaha agaciro ubuhamya bw'abavuye muri kivu y'epfo ngo ni uko baturuka warungu iwabo wa kamere arongera ngo ntaha agaciro ubuhamya bwa minisitiri w'ubutaka kuko ngo baturuka mu ishyaka unc ya kamere twe tugasanga ibyo bintu bitangaje cyane kuko iyo bavuze ubutabera butabogamye ntabwo ukwiye kureba ku isura y'umuntu aho aturuka n'imico ye ngo umenye niba avuga ukuri cyangwa se abeshya unaangalia sura ya mtu au kabila yake ndo ujue kama alisema vya kweli au vya bongo Ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi gushize kwa gatandatu nibwo bwana Vitali Kamere wari umwishyikira wa Perezida Felix Tshisekedi yakatiwe n'urukiko rwo ku murwa mukuru Kinshasa igihano cyo gufunga imyaka makumyabiri ni nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta ndetse n'icya ruswa. Ni mu rubanza reganwamo n'umushoramari ukomoka mu gihugu cya Libani, Bwana Sami Jamal wari wahawe isoko ryo kubaka amazu mu mishinga yitiriwe gahunda y'iminsi ijana ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. bombi bahamijwe icyaha cyo kunyereza arenga miliyoni mirongo itanu z'amadolari y'amerika yari agenewe iyo gahunda ku bashyigikiye bwana kamere uru ni urubanza rwa politiki nyamara kubo mu yandi mashyaka iyi ni intambwe y'akataraboneka mu guca umuco wo kudahana muri repubulika ya demokarasi ya kongo temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze temistokle tuze mu rwanda aho ejo kuwa kane sentare nkuru ya nyarugenge yatanguye kuburanisha iyunguruzwa ku rubanza rwa kamil zuba yahoze ari umuyobozi w'ibohero rya mageragere zuba akurikiranwa ku caha c'itonesha ubushuti n'ikimenyane ni inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi icyaha ubushinjacyaha burega kamili zuba gishingiye ku cyemezo buvuga ko zuba yafashe tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka aho kamili zuba yahaye uruhushya umudamu wa nyamvumba robert n'umuvandimwe we bakamusura aho afungiye muri gereza ya mageragere ubushinjacyaha bwemeza ko bukurikiranyeho bwana zuba wahoze ayobora gereza ya mageragere icyaha gishingiye ku itonesha kuko bwana zuba yakiriye abavandimwe ba nyamvumba robert akabakirira mu biro bye kandi byari bibujijwe kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ubushinjacyaha bwasobanuye ko ubwo igihugu cyari mu bwirinzi bwa kovide cumi n'icyenda uregwa zuba yarenze kuri aya mabwiriza ubushinjacyaha bugasobanura ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwaho ko zuba kamiri yakoze iki cyaha izi mpamvu bakazishingira ku byo abatangabuhamya bemeje ko zuba ari we watanze uruhushya rwo kwinjiza abari baje gusura nyamvumba robert kandi byari bibujijwe kubera kwirinda kovide cumi n'icyenda ubushinjacyaha bugasobanura ko n'abo bavandimwe ba nyamvumba binjiye muri gereza batabanje kwiyandika mu gitabo abashyitsi basanzwe biyandikamo uhagarariye ubushinjacyaha agasaba urukiko ko zuba kamiri yakomeza gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo hirindwa ko ashobora gutoroka ubutabera mu gihe yaramuka afunguwe zuba kamiri yiregura yasobanuye impamvu yatumye ajuririra iki cyemezo cyo gufungwa by'agateganyo asobanura ko ibyo yakoze atari icyene wabo cyangwa ikimenyane ko ahubwo biri mu nshingano ze kuko abaregwa ko yagize wikene wabo n'ikimenyane ntawe bari basanzwe baziranye yasobanuye ko yemeye ko umugore wa nyamvumba n'umuvandimwe we baza kumusura kuko bari bamuzaniye ibyangombwa by'isuku ndetse n'imiti yavuze ko ibyo yakoze atabibona nk'icyaha kuko nyamvumba robert yari amaze iminsi muke afunzwe kandi abafungwa bashya bagombaga kubanza gushyirwa mu kato bityo ko atagombaga kuba mu kato adafite ibyo kuryamira ndetse n'ibikoresho by'isuku yongeyeho ko kubakira mu biro bye yashakaga kubanza kureba niba imiti bari bazaniye uwo mufungwa ariyo koko kuko ibyo byagombaga gusuzumwa n'umuganga wa gereza uwunganira zuba kamiri yasobanuye ko ibyo uwo yunganira ashinjwa bitari icyaha ko ahubwo yakoze ibiri mu nshingano ze zo gufasha abafungwa bagahabwa ibikoresho by'ibanze byo kubasha kuba muri gereza uyu mwunganizi yanongeyeho ko niba hari ibyo yaba atarubahirije mu byo basabwaga mu kwirinda covid cumi n'icyenda yakabaye akurikiranwa mu rwego rw'imyitwarire mu kazi atabiryozwa nk'icyaha gihanwa n'amategeko yanongeyeho kandi ko abakoresha be bo mu kazi bari bamuhaniye iyo myitwarire yagize yo kwakira abantu mu gihe cya kovide ibihano bisanzwe bihabwa abakozi bakosheje ko bitari ngombwa ko yongera gusubizwa muri gereza nk'aho ari icyaha yakoze uyu mwunganizi yasobanuye urukiko ko buri gihe bajya babona abantu bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda kovide cumi n'icyenda ariko ko bacibwa amande cyangwa se bagafatirwa kuri stade ariko bagafungurwa iki kibazo cy'abantu bafatwa banenze ku mabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda kinaherutse kugarukwaho n'abagize inteko ishinga amategeko ubwo bari bakiriye minisitiri w'intebe kuri uyu wa kabiri ngo basobanurire gahunda za guverinoma y'u rwanda mu kwirinda iki cyorezo depite mukaburani christine wo mu ishyaka rya pesi mberakuri na depite frank habineza wo mu ishyaka rya green party hari ibihano byo kuba utambaye neza agapfukamunwa hari uko warengeje ya saa tatu navugaga hari n'ibindi bidafite aho bishingiye mu by'ukuri nagira ngo mbaze bishingiyeho biriya bihano ko usanga buri muntu wese atanga igihano uko abyumva uko yaramutse hari igihe aramuka ari guca abantu ibihumbi makumyabiri na bitanu ku gapfukamunwa ubwo uwo munsi bagacibwa makumyabiri na bitanu ejo agaca ibihumbi bitanu ugasanga nta hantu bishingiye ndetse n'ibi bihano bitangwa nabyo abantu bamwe binubira abo iyo kintu babitekerezaho kugira ngo bibe biriregiretedi neza cyangwa se bibe bifite amategeko biteganyije kugira ngo abantu be gukomeza kwibazaho ndetse n'iriya tegeko riteganya kugira ngo umuntu ahanwe yarenze ku mabwiriza ya kovide minisitiri w'intebe w'u rwanda bwana ngirente edouard yasobanuye ko amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda agomba kubahirizwa ariko ko bazasuzuma niba hari abahabwa ibihano birenze kuba hagiye ibihano ni ukugira ngo abantu bagire iyo disipurine yo kumva ko reba ubuzima bwawe ariko n'ubwa bagenzi bawe bandi b'abanyarwanda bose dukeneye kubaho ari wowe dukeneye kubaho neza ukanaho neza n'abandi banyarwanda wenda icyo abantu baganira ni uburemere ubukana bw'icyo gihano icyo cyo tugenda tora dukurikije aho ibintu byabereye na intensheni umuntu yari afite mu kugikora ariko kuba ibihano byabaho byo twumva ari ari ibisanzwe umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yanzuye ko azasoma urubanza ku bujurire bwa bwana zuba kamire tariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi isaa kumi z'umugoroba asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urugereko rwihariye rwa sentare nkuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ibirengera imipaka ejo rwasubiye kubandanya urubanza nkumenyeshamakuru focus ndayizera yagirizwamwo na bagenzi biwe ibyaha by'iterabwoba umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagirubusa yari mu cumba ca sentare i nyanza uburyo bw'ikoranabuhanga ryiyakwira ryifashishwa mu nkiko mu mugambi wo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda bwongeye kubanza kugorana mbere yo gutangiza iburanisha ibimenyetso ababuranyi bombi biriwe bajyaho impaka bishingiye ku majwi ubushinjacyaha buvuga ko yafashwe n'inzego z'umutekano kuri telefone mu majwi humvikanamo w'ubushinjacyaha buvuga ko ari umunyamakuru bwana kasiye nta muhanga avugana kuri telefone n'uwitwa jean claude nsengimana alias tembo ni amajwi agabanyijemo ibice bine bitandukanye bitewe n'igihe yagiye afatirwa mu majwi nta muhanga yumvikana asaba tembo kujya muri repubulika ya demokarasi ya kongo agashakishayo dinamite cyangwa se intambi ziturika nk'ibisasu undi nawe akabyemera akavuga ko yari afiteyo umushuti wakoreraga abahindi kandi ko byashobokaga cyane kubibona nta muhanga yamusabaga gushakisha amakuru y'ingendo umutekano waho ndetse n'uburyo byari bwinjire anamubaza amakuru ku rugomero rw'amazi ya sebe yakeneye kumenya umutekano warwo maze tembo akamusubiza ko rurindwa n'abantu baciriritse nta muhanga yabwiraga tembo ko muri ibyo biganiro ari we kizigenza azaba ashinzwe imitegurire no kubikwirakwiza mu majwi kuri telefone yumvikana abwira tembo ko yamwoherereje amafaranga kandi ko yagombaga kuyagabanya abantu batandukanye bagombaga kumufasha ahandi yumvikana ko muri kongo ibyo yamusabaga bitabonetse mu mvugo ubushinjacyaha buvuga ko yabaga izimije nta muhanga abwira tembo ko imizigo ayikura mu burundi igaterwa ahabugenewe mu biganiro bagiranaga kandi nta muhanga yumvikana abwira tembo ko abantu babo benshi bari bafashwe n'inzego z'umutekano z'u rwanda kandi ko bagombaga ko batabariza amahanga akabimenya akumvikanisha ko bari bamaze guhungisha abantu babiri gusa mu bashoboraga gufatwa yumvikana abwira tembo ko bitaga kazire nawe yari yafashwe ariko we umuryango we wari warangije kumutabariza aha birangira yemeje ko kazire ari umunyamakuru focus ndayizera ati wabonye ukuntu ari igisambo mpuzamahanga ubushinjacyaha buvuga ko hari amatsinda yagombaga guturikizwamo intambi aho ngo ni mu mujyi wa kigali mu mujyi wa gisenyi mu mujyi wa ruhengeri n'umujyi wa cyangugu nta kwezi nta mwaka nta tariki buvuga ko intambi zinjijwe mu gihugu na tembo akaziranana mu rwanda yazihawe n'uwitwa uturirwa maze bukeye akazishyikiriza ndayizera ariwe bitaga kazire mu biganiro byabo nta muhanga baza tembo uko kazire yashyikirijwe ibiturika nyuma y'iminota mirongo itatu inzego z'umutekano zikaba ziramuyoye amubaza niba ataramugambaniye akamusezeranya ko nibimenyekana ko tembo yabigizemo uruhare azicwa gusa tembo baganiraga byumvikana ko ibyo nta muhanga yamusabaga byose yikirizaga nta gihunga nta no gushidikanya umucamanza yabajije ubushinjacyaha aho buhuriza ibiganiro n'abandi cumi n'umwe baregwa maze bwisunze amajwi n'ibindi bimenyetso busobanura ko nta muhanga yabwiraga uwiswe tembo ko bagiye gutabariza abandi bantu babo baburiwe irengero urukiko kandi rwibajije ku mwimerere w'amajwi n'ikigaragaza ko ari nta muhanga na nsengimana arias tembo baganiraga ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zijya kubumviriza kuri telefone zabanje kubisabira uburenganzira mu rwego rw'amategeko bwavuze ko kuba mu biganiro bagiranye barashyizemo focus ndayizera bivuze ko nawe yari mu mugambi bwabwira urukiko ko amajwi gusa adahagije ahubwo ko buyahuza n'ibindi bimenyetso buvuga ko bidashidikanywaho raporo y'inzobere z'abasirikare ba rdf basobanura ko ibyagejejwe mu rukiko bishobora guturika bikangiza ibikorwa remezo bikanahitana imbaga ivuga ko ibi bitagurishwa ku isoko rusange keretse ngo byaherewe uburenganzira zisobanura ko ufatanyije insinga ukabona gukongeza umuriro aribwo byaturika gusa busobanura ko abaregwa bafashwe batarabihuza umunyamakuru ndayizera yongeye guhakana uruhare ubushinjacyaha bumurega yahakanye ko kazi ruvugwamo atari izina rye bamuhimbaga kuko ngo we mu mateka yamuranze ntaho bigaragara ko yigeze aba igisambo kuko abaregwa ko yafatanywe ibiturika akanahabwa inyandiko yifatira nabyo yabihakanye avuga ko yaza kuba yarabifatanywe n'uwabimuhaye yari bufatwe ndayizera yabwira urukiko ko impapuro yategekwaga gushyiraho imikono yabaga yapfutswe ibitambaro mu maso bityo ko atashoboraga kumenya ibizikubiyemo yavuze ko amajwi ya tembo hamwe yumvikana nk'uri kuri telefone ahandi akumvikana nk'uri muri studio akavuga ko nubwo atari umuhanga mu by'amajwi ariko ari amacurano metre paul ntari umwunganira yavuze ko ibigo by'itumanaho mu rwanda byagombye kuba bigaragaza byibura telefone tembo na nta muhanga bakoreshaga baganira n'abasobanura ko amajwi yafashwe atumvikana kimwe yikomye abahanga batanzwe n'ubushinjacyaha basobanura ibiturika ko batitwa nk'abahanga ahubwo ko bitwaye nk'abatangabuhamya bwanderi yakimu karangwa muri uru rubanza afatwa nk'umuhanga kabuhariwe wari bukore sisitemu yo guturutsa ibisasu icyarimwe hakoreshejwe telefone yahise abwira urukiko ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha ari cyo yise ibinyoma byacuzwe maze urukiko rumwihanangiriza kuri iyo mvugo yongeye kwibutsa ko yarubwiye ko agitabwa muri yombi yahatiwe gushinja ndayizera ibiturika yasobanuye ko nk'inzobere mu by'ikoranabuhanga ibimenyetso byatanzwe bitari ukuri yavuze ko ibyatanzwe bidafite umwimerere wo gukorana n'amashanyarazi kandi ko mu byo bakuye iwe nta giturika kirimo ni mu gihe aregwa ko yari bukoresha uburyo bw'inziramugozi cyangwa wireless umunyamategeko munyakazi umwunganira nawe akavuga ko asanga ntaho karangwa ahurira n'ikirego na cyane ko ngo ntaho bamugarukaho mu biganiro kuri telefone iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatanu eh bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mari kuminaje fide niyo ngabo mugire ibihe byiza radiyo ijwi rya amerika rirabategurira ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike muri uyu mwanya mubwira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika irishimira ubufatanye bwayo n'ibihugu bya afurika bushingiye ku nyungu za buri ruhande gusangira amahame ya demokarasi kimwe n'urugamba rwo guteza imbere imibereho myiza y'abanyafurika mu myaka icumi ishize amerika ivuga ko ubutwererane na afurika bwibanda ku gutanga inkunga ku bufatanye n'ibihugu bisaga ijana na makumyabiri guverinoma ya amerika irimo kugira uruhare rukomeye mu rugamba rwo gutsinda icyorezo cya virusi ya korona ibi bigaragarira mu by'ikora binyujije mu kigega cya amerika gitsura iterambere mpuzamahanga usaid ku bufatanye na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikigo cya amerika gishinzwe gukumira no kuvura indwara cdc mu magambo ahinnye minisiteri y'ingabo n'izindi nzego za amerika zigamije gutanga inkunga mu by'ubuvuzi ubutabazi ubukungu umutekano n'ituze rusange Chris Maloney ni umuyobozi wungirije ushinzwe ishami rya Afurika muri USAID arasobanura intego eshatu nyamukuru z'inkunga ihabwa Afurika nk'uko biri muri gahunda ya Perezida wa Amerika mu bufatanye na Afurika.
Intego ya mbere ni uguteza imbere ubufatanye mu by'ubucuruzi bugamije kuzamura ubukungu bwa Amerika n'ubw'ibihugu bya Afurika. Iya kabiri ni iyo kurinda Amerika ibyayihungabanyiriza umutekano cyangwa bigashyira mu kaga ubuzima bw'abaturage bayo biturutse hanze naho intego ya gatatu ni ugufasha ibihugu bya afurika kugera ku ituze imiyoborere ishingiye ku muturage no kuyiherekeza mu rugendo rwo kwigira
uyu muyobozi avuga ko usaid irimo kugira uruhare rufatika mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya korona nejejwe no gutangaza ko hari miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amadolari twahariye ibihugu bya afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara kugira ngo abifashe guhangana na covid cumi n'icyenda mu myaka isaga icumi ishize amerika yashoye amamiliyari y'amadolari ku mugabane wa afurika binyuze by'umwihariko by'umwihariko muri gahunda ya perezida wa amerika igamije gutanga ubufasha bwihuse mu kurwanya sida izwi nka pepfar mu magambo ahinnye na gahunda yo kurwanya malariya chris malone ushinzwe ishami rya afurika muri usaid avuga ko byashimangiye umubano uzira amakemwa ku mpande zombi kimwe mu bintu bishimishije natangaho urugero nko muri afurika y'epfo twahuguye abantu ibihumbi makumyabiri bakora mu by'ubuzima bakora muri gahunda ya pepfar abo bakoraga mu byo kurwanya sida ubu nibo barimo kwifashishwa mu guhangana na covid cumi n'icyenda
malone avuga ko kuba barashoboye gufata abakoraga mu byo kurwanya sida bagahabwa ubushobozi bwo gutanga umusanzu mu guhangana na virusi ya korona ari ikintu cy'indashyikirwa ndahamya ko umubano wacu na afurika n'ubunararibonye twungutse mu myaka isaga icumi ishize bizadufasha kugera ku ntego zo gutsinda covid cumi n'icyenda no gukemura ibibazo bibangamiye iterambere muri rusange
iryo byari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika Clap your hands. Uh -huh. okay.